iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uko muvyumvise radiyo ijwi rya amerika isamiranira yo washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na oriane itanga ishaka mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda naho turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika ikaze mu biganiro vyo kuri ino saha kuri uyu wa mbere itariki cumi na zitanu z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri abasirikare b'u Burundi binjiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kwifatanya n'igisirikare cya kongo mu rugamba rwo kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho
amabarabara yuzuye abantu bari kubyina mu mihanda bafise ivyatsi mu mabarabara hari umunezero utoroshe ubona amapikipiki ahita yiruka bafise imitamana bari gukora celebration kabisa baranezerewe cyane
iyo ni inkuru yerekeye amatora yo muri kenya nayo nyine turayifise turayibashikiriza mu kanya kuri uyu wa mbere tariki cumi na zitanu nk'uko mwabyumvise abasirikare b'u Burundi binjiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kwifatanya n'abo muri kongo kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho ubushinwa bwakoze iyindi myimenyerezo ya gisirikare uno munsi wa mbere mu mazi no mu kirere hafi ya taiwan umunsi umwe inyuma y'uko umugwi w'abashingamateka ba amerika bashyitse ku mugwa mukuru wa taipei iran irahakana ko hari uruhara yagize mu gitero cyakozwe ku mwanditsi akomeye salman rushdie ku munsi wa gatanu w'iyindwi turangije mu burengero bwa leta ya new york muri leta zunze ubumwe za amerika ubushinwa bwakoze iyindi myimenyerezo ya gisirikare uno munsi wa mbere mu mazi no mu kirere hafi ya taiwan umunsi umwe inyuma y'uko umugwi w'abashingamateka b'amerika bashitse ku mugwa mukuru wa taipei fidel niyongabo aratugira ibindi igisirikare c'ubushinwa kimenyesha ko iyo myimenyerezo yabaye mu ntumbero yo kwishura ku mikino ya politike ya leta zunze ubumwe za amerika na taiwan igeramiye amahoro n'umutekano mu karere k'umuhora w'amazi w'izinga rya taiwan kimenyesha ko kizofata ingingo zose zikenewe kugira gikingire ubwigenge bw'igihugu amahoro n'umutekano w'akarere k'umuhora w'amazi wa Taiwan ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Taiwan bwatangaje ko indege z'ingwano z'ubushinwa mirongo itatu n'ubwato bw'ingwano butanu vyabonywe mu karere k'umuhora wa Taiwan uno munsi kuwa mbere igisirikare c'ubushinwa catangaje ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye ko caherahije neza imyimenyerezo yaco ya gisirikare yamara camenyesheje ko kizogira akatari gake iyindi myimenyerezo mu karere k'umuhora wa Taiwan ubushinwa bubona taiwan nk'intara ibwegukira bumaze igihe bwiyemeje kwigarurira iryo zinga bukoresheje n'inguvu hamwe vyokenerwa perezida wa taiwan tsai ing wen yashimiye abashingamateka ba amerika bagendeye izinga ryiwe mu gihe gikomeye no kuba berekanye ko bashigikiye taiwan tsai avuga ko ibitero uburusiya buriko bukora muri ukraine vyerekanye ko intwaro zitwaza agahotoro zigeramiye umutekano ku isi ko imyimenyerezo ya gisirikare bushinwa uherutse gukora mu micungararo ya taiwan yageramiye bikomeye amahoro n'umutekano mu karere mu itangazo no munsi kuwa mbere ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'ubushinwa bwavuze ko urugendo rw'abashingamateka ba amerika muri taiwan birenga ku bwigenge n'iyubahirizwa ry'imbibe z'igihugu
Iran irahakana ko uruhara yagize uruhara mu gitero cyakozwe ku mwanditsi akomeye yitwa Salman Rushdie ku munsi wa gatanu w'indwi turangije mu burengero bwa leta ya New York muri leta zunze ubumwe za Amerika Fidel Nyongabo arabandanya iyi nkuru umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Iran Nasser Kanani yagirije ahubwo icyo gitero kuri Rushdie ubwiwe n'abamushigikiye Rushdie ariko aratora mitende muri iki gihe yamara Iran yarerekanye imbere yaho ko yakurikiranye abatavuga rumwe nayo bari mu mahanga kuva habaye revolution ya Kiislamu muri Iran mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda ivyo naho amaleta y'ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyegetse ivyo bitero ku bategetsi ba Iran naho Iran itashimikiye kuri Rushdi mu myaka ya vuba itegeko yasohoye risaba kumwica riracari mu ngiro Salman Rushdie yasogoswe imbugita ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye ahantu yari yatumiwe gushikiriza ijambo mu burengero bwa leta ya New York muri leta zunze ubumwe za Amerika yarakomeretse mu gitigu mu kuboko no mu ijisho iryo jisho rishobora gutabagara burundu hadi matara afise imyaka mirongo ibiri n'ine muri iki gihe yakoze ico gitero kuri rushiti yarahakanye ivyaha yagirizwa abicishije ku mucamanza wiwe mu kiringo kirenga imyaka mirongo itatu hari abagabishije kwica salman rushdi yatsindiye agashimwe k'umwanditsi kubera igitabo yanditse the satanic verses cavuga ku idini rya kisilamu ayatora ruhora komeini yahoze ari umuyobozi kizigenza wa iran yitavye imana yari yasohoye itegeko rya kisilamu ryitwa fatwa ryasaba ko salman rushdi yicwa
harakoze fidel niyo kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi hatugushikirije mudusange no kuri interineti yacu site yacu ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa uh, com no kuri youtube na facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu mu kanya n'amakuru y'akarere k'ibiyaga binini bya afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika tuyahere ku matora y'umukuru w'igihugu muri kenya inyuma y'iminsi abanyakenya bari bamaze barindiriye kumenya uwuzoba uw'umukuru w'igihugu cabo hagati ya william ruto na laira odinga bimaze gutangazwa ko ruto ariwe yatsinze amatora ruto abaye perezida wa gatanu wa kenya n'amajwi mirongo itanu n'ibice bitanu ku ijana mu gihe odinga yashigikiwe cyane na uhuru kenyatta yarangije igihe ciwe uh, ku butegetsi yaronse amajwi mirongo ine n'umunani n'ibice icenda ku ijana mugenzi wacu veniste nshimiyimana amaze kuvugana na jean bosco ku bwayo umurundi akurikiranira hafi bya politike ari ku mugwa mukuru i nairobi amubwira uko intsinzi ya william ruto yakiriwe
william samuel ruto ahejeje ubu nyine gutangazwa ko ariwe yatsinze aya matora nk'uko mwari mubivuze ahejeje gushyikiriza ijambo ijambo ryiza ryashimwe n'abantu cyane kuko wumva yagerageje kugaruka avuga yuko uwo bahiganwe ariwe rayira odinga ko amushimiye cyane ku bikorwa bagize iminsi barimo byo kwiyamamaza ati twatanze imigambi ku banyagihugu none bahisemo gutora imigambi ati nemeye ko mu butware bwanje nzokoreranya na bose ati n'abo muri opozisiyo n'abashyize inyuma cyabaye ikintu cyiza abantu bashimye kuko ntabwo yavuze imvugo nk'iyo twagiye tubumvana mu bihe by'imyiyamamazo yerekanye ko koko adashyize hambavu uwo yatsinze ikindi yavuzemo cyashimishije abantu cyane yavuze ko umukuru w'igihugu yahahora bari basanzwe barongoranya igihugu ko amushimira cyane imyaka icumi bamaze bakorana kandi ko azohora amwubaha kandi atazogaruka muri bya kahise yavuze mu ijambo ko atazogaruka mu bya kahise agiye ahubwo kuraba imbere none aho ngaho utuye dagoreti n'ahandi hirya no hino mu mujyi wa nayirobi abantu bifashe gute barabyina intsinzi umwuka uhari umeze ute umva ubu ndakubwira tuvugana mvuye ku irembo natembereye ndaraba amabarabara yuzuye abantu bari kubyina mu mihanda bafise ivyatsi mu mabarabara ni ukuvuga hari umunezero utoroshe ubona amapikipiki ahita yiruka bafise imitamana bari gukora celebration kabisa baranezerewe cyane e, biboneka ko bari biteze cyane e, uyu munsi aya majwi atangajwe nyuma y'amasaha menshi abantu bategereje wabibonye hari na bamwe mu bagize kariya kanama gashinzwe amatora bane batari aho amajwi yatangarijwe hari batatu gusa bivanyeho batangaza yuko batemera amajwi atangajwe nubwo bwose bari muri ako kanama ibyo bisobanura iki
ugiye kuraba uko byatanguye kuva bakiri ko baraharura aya majwi byagiye biboneka ko aba bakandida babiri bagenda babangabanganwe mbere hakageraho abantu twakwibaza tuti twabona yuko bari busubiremo atari bushikane mirongo itanu ku ijana guteranya umuntu umwe ariko ugiye kuraba uyu munsi aho urongoye aka kanama yavuga ko aza gutangaza saa cyenda byaboneka ko hari ikintu kitariko kiragenda neza byaboneka ko batari ko barumvikana bariya basanzwe bagize kajya kanama nk'uko ari indwi ubwo rero tumaze kubona yuko hariho bamwe bavuze bati ibiza gutangazwa twebwe ntibituraba kuko hari ibyo tutumvikanye ko ntibyadutangaje ko twari twibajije tuti uyu mwanya ni uw'iki ubu rero ikintu umuntu uwo ari we wese yokwibaza ugerageje gusesangura ukaraba ni uko umuntu wese yokwibaza mbega amajwi atangajwe na batatu kuri barindwi ubwo bihava bigenda gute biragaragara ko nk'uko tubimenyereye ubwo rayira odinga ari butware ibirego kumbure muri sentare hanyuma barorere imbere y'uko uwatangajwe azorahira icyo sentare iza kuvuga ku birego azoba yatanze hanyuma abantu naho bariko baranezerwa iyi kenya irafise ukuntu i- usanga ibice bitandukanye ugasanga akarere runaka barakunda umukandida runaka akandi karere barakunda umukandida runaka aha hafi yaho ntuye jewe eh, ugiye no kuraba no mu majwi bagiye bavuga ah, ah, ruto ari imbere cyane ariko hari akandi karere katari kure yacu eh, nk'aho bita za kisumu nk'aho bita ah, kibera n'ahandi hatandukanye ubu aya masaha aratekanya abantu ahubwo barashavuye nibaza ko naho tutarabimenya bashobora nabo gukora ibindi bitandukanye eh, no guserebura icyo twari twiteze ni uko eh, rayira odinga nawe yari akwiye kugira icyo avuze kugira ngo abamukurikira nawe bamenye inyifato bari bufate ariko kugeza ubu ntacyaravuga uvuze Raila Odinga ariko hatangarijwe amatora hari William Ruto wenyine Raila Odinga ntabwo yahageze bisobanura bisobanuka gute kuba we atarahari ugiye kuraba Raila Odinga si ubwa mbere yiyamamarije eh, kuri iyi ntebe y'umukuru w'igihugu eh, ndabona bugize gatanu eh, no mu buheruka naho nyene aho eh, William Samuel Ruto yari yiyamamaje ari kumwe na Uhuru Kenyatta naho nyene batangaza kubera ko ubundi IEBC irabanza ikamenyesha abakandida imbere y'uko batangaza bakabahamagara ati nimuze bimeze uku kugira ngo umuntu aze yiteguye azi ikimuzanye kenshi irahira ntakunda kuza n'ubuheruka ntiyaje biragaragara yuko n'uno munsi tumaze kubona ataje twahise tumenya ko ibyo byose atari we baza gutangaza
Bosco kubgayo umusheshenguzi mu bya politiki ndagushimiye cyane kubgaka kanyuhaye ijwi ry'Amerika
turabashimiye namwe
urakoze venuste tukivuga kuri iyi nkuru mugenzi wacu tim ishimwe nawe nyine amaze kuvugana na olive Mukama- mukamikazi umunyarwandakazi aba mu gisagara ca mombasa amubwira uko intsinzi ya william ruto yakiriwe muri ako karere intsinzi yakiriwe neza hano ku bakunzi be cyane bamwakiriye bishimye cyane kubera ko bari bategereje uku gutangazwa kwe bari bagutegereje cyane bihanganye none bishimye pe pe uri kumva mu muhanda amahoni ari kugenda avuga abambaye imihondo kubera ko ishyaka rye ryari rigizwe n'amabara y'umuhondo n'icyatsi uri kubona abantu benshi bayambaye bishimiye mbese intsinzi amatora yo muri kenya ni amatora yakunze kugenda arangwa n'imvururu kenshi nyuma yo gutangazwa atsinze aho ngaho mu mujyi wa mombasa uretse kuba abantu bagaragara nk'aho bishimiye intsinzi ariko nta, nta bintu by'urugomo nta mvururu zihari Eh, urebye mu mujyi wa mombasa nta bintu by'urugomo bihari uretse mu nkengero za mombasa hari udukaritsiye tw'abana b'ingimbi badakora niba urebye ba- bazana imvururu kubera benshi baba banywa baba bakoresha ibiyobyabwenge abandi bashaka kwiba gusahura mbese muri utwo duce nitwo akenshi baba bashaka urugomo ariko umutekano urahari umutekano muri utwo duce bagiye ba- bashyiramo abashinzwe umutekano cyane abasirikare abapolisi mbese urebye ubona umutekano pe barawiteguye ku rwego rwo hejuru amajwi atangajwe mu kanya gashize hagati y'abakandida babiri barahanganye ruto na odinga ariko amajwi yakunze kugenda atangazwa yegeranye cyane ninde wundi aho ngaho muri kenya wahabwaga amahirwe kurusha undi yuko ashobora kuba perezida wa kenya wasangaga abenshi baha baha amajwi ruto kubera ko ruto ruto uri kubona abamutoye ni mount kenya yose yaramutoye kandi ni nini cyane kandi ni abantu baba ari benshi noneho no mu gace kabo k'iwabo bwita aho avuka nabo baramutoye bose mbese nta hantu kandi n'aho barutanwaga mbese n'aho yamurushaga yamurushaga cyane wabonaga ko ruto amuri imbere amurusha cyane kuruta aho rayira yabaga yatsinze wabonaga ko barutanwaho amajwi makeya atari menshi cyane ni ukuvuga ko mudatunguwe n'ibimaze gutangazwa ko ruto ari utsinze kabone n'ubwo byakunze kuvugwa kenshi ko kuba uhuru kenyatta ucyuye igihe yarashyigikiye odinga utavugaga rumwe nawe ubundi urebye ntabwo byatunguranye cyane kubera ko abashinzwe politiki babita abacambuzi cyane cyane nk'iyo twakurikiraga wasangaga bari kuvuga yuko urebye ruto yatangiye gukosana n'uwo mugenzi we noneho atangira kare kuyegereza iriya mawunti kenya y'aho uyu avuka noneho atangira kubereka yuko uyu nguyu amwanga kandi ntacyo bapfa noneho abenshi bakavuga bati kuki ari gushyigikira uriya kandi uriya yaramwangaga mbere tuzi ko nta kintu ashoboye nta kintu azi ari umwanzi w'abagikuyu none kuki amushyigikira noneho babaza uhuru baramubaza bati kuki udashyigikiye uyu nguyu nk'uko wari warabyemeye noneho babona yuko hagati yabo hari akantu mbese ko kutumvikana baravuga bati uyu nguyu ni musariti niko babyita mu giswahili uyu ni musariti ntabwo twebwe tumwishinga kandi uyu nguyu yaratugiriye neza ntacyo twamuhora reka tumutore two kwishinga uyu nguyu wamuhemukiye akaba yisunze uriya kandi uriya yari umwanzi none reka two kuwuhemukira uyu nguyu natwe wari waratwijeje ko bazakorera hamwe none reka tumuhe amajwi yacu kugira ngo azakomeze uru rugendo bari batangiye rwo kuyoborana mbese urebye abaturage ba uhuru babonye yuko uhuru ahindutse umuhemu niyo mpamvu babonye yuko batagomba kumushyigikira kumukurikirana cyane ngo bamutorere umuntu yari yarashyizeho urebye bavuga yuko rayira yabuze amajwi hirya aho ngaho iwabo kwa uhuru kubera yuko yashyigikiwe na uhuru kandi uhuru babona yuko ari umuhemu nuko abaturage babibonye niyo mpamvu batashyigikiye cyane olive mukamukiza umunyarwanda utuye mu mujyi wa mombasa muri kenya ndagushimiye cyane ku mwanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane timu arakoze cyane timu ishimwe kuri icyo kiganiro agiranye na madamu olive turacari ku matora y'umukuru w'igihugu muri kenya aho william ruto mu matora yatsinze turi kumwe ku murongo na Diodone ndayishimiye Diodone ndayishimiye ni umurundi akurikiranira hafi politiki muri kenya akaba arangurira imigambi yiwe hiyo nyine muri kenya mushinga ntahe ndayishimiye mbanje kugushimira ku kanya utoye kukuganira natwe uherereye he muri aka kanya kitwa gute akarere urimwo byifashe gute
ego murakoze cyane jene muri central province ya kenya muri kaunti ya kiyambu reka mvuge mu ntara ya kiyambu mu rurimi rwumvikana rw'ikirundi aho niyo mbereye puro muma
none muri kiyambu ko twumva ko muri kenya rimwe na rimwe nk'uko umushinga ntaye bosco mu nkuru ihejeje mu kanya kari imbere y'uko muri kenya hariyo ahantu usanga hakunzwe cyane n'umukandida runaka n'ahandi hakunzwe cyane n'uwundi mukandida aho kiyambu bari biteze ko ari inda aza gutsinda cyangwa ninde bari bipfuza ko atsinda mu matora y'umukuru w'igihugu
yego ndagushimiye cyane kuri icyo kibazo nk'uko ubivuze nibyo ngaha muri kenya uturere turatandukanye nk'uko uturere dutandukanye niko buri karere buri mukandida ari popirere muri ako karere akarere mperereyemo asanzwe ari muri centro province aho umuntu yarasanzwe ari popirere uwatsinze ariyo william samuel ruto uwo nyine we yasanzwe ari popiyere mu karere ka kiyambu ego hari icyo bari bamwiteze ko cyane nk'iyo aje mu kwiyamamaza cyangwa ariko araganiriza abanyagihugu babona ko bifuza ko hari ikiyo bakorera ngaho muri ako karere cyangwa mu gihugu muri rusange william ruto yabemerera iki
ego bari bamwiteze ko impinduka bamwiteze ko impinduka nyinshi kuko wewe ku bwiwe mu migambi yiwe umugambi nyamukuru hari umugambi yise bottom up bisigura ko ari umugambi wo gufasha wo kuduza abari hasi bakora utubuzi buto buto kugira ngo baronke kwibeshaho mu buzima agafata akarorero k'iwiwe k'aho yavuye k'aho yatanguriye akavuga yuko we watavukiye muri perezidanse nka uhuru kenyatta akavuga yuko we yavutse yabyawe n'umwirimizi umworozi rero nawe akavuga ati aho ngizi byavuye ku gukora cyane rero akavuga ati nipfuza yuko umuntu wese afite umwete wo gukora ni byiza yuko ndamuteza imbere tumukure hasi tumuduze hejuru aduge kabisa mu buzima niyo yise bottom up kuduza akaba agafokasinga rwose kuri ku bakenyezi badandaza utuntu duto duto nk'abamama abo yita bamama mboga akajya abandi ni abakora ubuzi bwo gutwara moto kenshi muri mu kwiyamamaza kwiwe yiyegereza abantu bato bato
none abandi batamutoye kumbura bashaka ko ari Raila Odinga atsinda aho hari amakenga baba bafise mu mutekano wabo ko tuzi ko muri kahise habaye imvururu mu bihe by'amatora kumbure n'ukuntu Raila Odinga atanaje aho batangaza ibyavuye mu matora kuri mwebwe byo babisigura iki hoba hari amakenga ku bijyanye n'umutekano
ayo makenga nayo turabona nk'akarorero duherereyemo akarere duherereyemo ka kiyambu mu mateka y'ibintu byigeze byagiye biraba muri kenya ibintu nk'ibyo ntibyigeze bihaba n'igihe sinzi ingirakamaro kubera kenshi bagenda bararonga bagenda baratsinda ariko sinabifatira kuri icyo onye gusa hamwe ari ahantu hatekanye kuva kuva kera bo mu karere mperereyemo ibyo nabyo ntabwo tubyibaza abatoye ruto abatamutoye bose baratekanye kabisa icyo kibazo nta n'umwe afite ubwoba kuri icyo onye
ubunye biri ko baragoroba abantu bahimbaje gute turumva ko yemereye abantu bato bato kuzobaduza bo bahimbaje gute cyane cyane turabiye nko kuri abo bavuze abamotari abo bamama mboga baba bahimbaje gute bacumva ibyavuye mu matora
ego byabahimbaye rwose baryohewe bamwe babaye gusimbagurika of course ntitushobora kuvuga yuko biri fayino kubera urazi yuko bisaba ko nuzenya senari nkuru ko ibanza ibyemeza yemeza ibyavuye mu matora mu matora aherutse ya demiri diseti niyo narindi byarabaye gucyonye abantu basimbaguritse gucyonye baryohewe kubera ibyavuye mu matora hanyuma senari kivuga ati amatora asubigwemo amatora cyarasubigwamo ariko erezo make uko babandi nyine nibo batsuye kandi bace batsinda mu nyuma urumva yuko n'ibiyinye of course baraselebratinga bararyoherwa ku byabaye bariko barahimbarwa ku byabaye naho tutaramenya ingingo iza gufatwa na sentare yemeza canke iyakana amatora ukuntu yagenze
diodone bizovana kandi no kuba no kubitwa ko batakaje ntibaja kwitwara ego ego birumvikana diodone ndayishimiye umurundi arangura imigambi yiwe muri kenya ukaba kandi ukurikiranira hafi politiki y'igihugu turagushimiye cyane amakuru ku iradiyo ijwi ry'amerika arabandanya kuri uyu wa mbere tariki cumi na zitanu z'ukumunani mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri abasirikare b'u Burundi binjiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kwifatanya n'igisirikare cya kongo mu rugamba rwo kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho ikorera mu ntara ya kivu yo mu bumanuko nk'uko byatangajwe n'abategetsi bo muri kongo ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo ari i buvira amakuru ijwi ry'amerika rikesha umuvugizi w'igisirikare cya kongo muri buvira Lieutenant Mark Longo avuga yuko Abarundi binjiye muri teritwari ya Uvira bari ahitwa rubirizi ho mu kibaya cya rusizi binjiye mu rwego rw'itsinda ry'ingabo z'akarere ka afurika y'uburasirazuba kandi ko bazakorana n'ingabo za kongo mu kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho iri mu ntara ya kivu y'epfo C'est depuis ce lundi 15 août 2022 que le contingent de forces de défense du Burundi est entré officiellement en République démocratique du Congo dans la zone de responsabilité du secteur opérationnel Sokola.
yagize ati kuva kuri uyu wa mbere tariki ya cumi na gatanu y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri nibwo itsinda ry'ingabo z'u Burundi ryinjiye ku mugaragaro muri Congo mu karere ka gisirikare ka Sokolade iri tsinda ry'ingabo z'u Burundi kuri ubu ziherereye mu kigo cy'amahugurwa cya Rubirizi kandi ryaje mu rwego rwo guhuriza hamwe ingufu ingufu zishyigikiwe n'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba mu rwego rwo kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho andi makuru ijwi rya amerika rikesha bamwe mu basirikare bari mu kibaya cya rusizi yemeza yuko ari abasirikare magana atandatu mirongo itatu bo mu burundi binjiye muri congo banyuze ku mupaka wavugizo uri kuri kiriba gusa kwinjira muri congo kw'abo basirikare b'u burundi bamwe mu bagize sosiyete sivile zo mu kibaya cya rusizi ntibabyakiriye neza kuko bashinja ibisirikare byo muri ibi bihugu ko nabyo bishyigikira imitwe yitwaje ibigwanisho bernard kadogotondo ni umuyobozi wa sosiyete sivile mu kibaya cya rusizi yagize ati de Burundi ni ba ni batu wanainsekirize eh, teritwari ya Uvira na na Fizi alors Rwanda ana aba barundi nibo bateza umutekano muke muri teritwari ya Uvira na Fizi u Rwanda nirwo ruteza umutekano muke mu ntara ya Kivu ya ruguru yose naho Uganda nayo iteza umutekano muke muri za Ituri abo bantu ntibaje neza iwacu kuko aribo bateza umutekano muke kuko umuntu ntiyakwatsa umuriro iwawe namara ngo ariwe ujya kuwuzimya unaenda muita tena ndio akuye kuzimishia moto bamwe mu baturage batuye mu turere twibasiwe n'intambara twa Fizi Uvira na Mwenga hari icyo basaba izi ngabo z'u Burundi zinjiye muri Kongo gufatikanya na FARDC mu kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho ntibaze bahagara- bakore neutralite donke bagarure amahoro mu karere abaturage bahinge abaturage batahe bahinguke abaturage basubire iwabo basubire mu mihana yabo ega bariya bagabo nimba baje bakaza baje guhagarara hagati y'abaturage bagatanga amahoro mu karere k'ibiyaga bigari nje numva nta kibazo kirimo ahubwo tugiye kugira inyungu nimba reyelema misiyo bahawe bazayikora nk'uko bayihawe icyifuzo cyacu ni uko ba- boza batabogamye ni uko boza badafite uruhande babogamiyemo bagahagarara hagati ya- ya- y'amagurupe arome donke bakayademantela badashingiye ngo ni abangaba cyangwa ni abangaba ingabo z'u Burundi zinjiye ku mugaragaro muri Kongo mu gihe zicaraga zihakana yuko zitari ku butaka bwa Kongo mu kurwanya inyeshyamba z'abarundi za Red Tabara nubwo byagiye bisohoka mu maraporo y'inzobere za Loni Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
urakoze vedaste ngabo turi ko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ariko reka tubabwire ibice bikuru bikuru by'amwe mu makuru twabashikirije cyane cyane ayo mu karere k'ibiyaga binini inyuma y'iminsi abanyekenya bari bamaze barindiriye kumenya uwazoba uzoba perezida wabo hagati ya william ruto na raila odinga bimaze gutangazwa ko ruto ari we yatsinze amatora ruto abaye perezida wa gatanu wa kenya n'amajwi mirongo itanu n'ibice bitanu ku ijana mu gihe odinga yashikiri- yashigikiwe cyane n'umukuru w'igihugu uhuru kenyatta yarangije igihe ciwe ku butegetsi yaronse mirongo ine n'umunani ku ijana n'ibi- mirongo ine n'umunani n'ibice icenda ku ijana mugenzi wacu rero veniste yaganiriye na bamwe muri bo jean bosco ku bwayo atubwira yuko akarere kameze neza muri kenya umutekano ut- u- utekanye henshi Eh, twa- twababwiye kandi yuko ah, kuri uyu wa mbere tariki cumi na zitanu z'ukumunani abasirikare b'u Burundi binjiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kenya ya kongo nako eh, demokarasi ya kongo kwifatanya n'abasirikare ba kongo mu rugamba rwo kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho ikorera mu ntara ya kivu yo mu bumanuko nk'uko byatangajwe n'abategetsi bo muri icyo gihugu cya kongo ayandi makuru rero murashobora kuyaronka kuri site yacu ya internet adrese ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ndashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi nshimira na nadia taha yadufashije kwegeranya amakuru n'ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye mwese